This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call in program in Kirundi and Kinyarwanda.
inshuti z'ijwi ry'amerika mbahaye ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika uyu munsi turaganira ku ruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu abashyitsi n'abatumiriye nagira ngo babanze babibwire nitwa tuyisenge amerika fidele nkaba ndi rwamagana mu murenge wa kigabiro nkaba nkorana na kiliziya ortodogisi diyoseze y'u rwanda burundi n'uburasirazuba bwa kongo nitwa ntabose idefonse ndi kigali mu rwanda ku gishushu ndi umukunzi w'ijwi rya amerika nanjye nitwa jean leonard dukuzumuremyi umwarimu nigisha ku kigo cy'amashuri cya kigali reading technical secondary school ni ishuri ryigisha ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa kigali kuri peyaje nanjye nkunda amerika kandi nifuza no gutanga ibitekerezo ndabashimiye cyane rero mwese kuba mwemeye ko tuganira kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu amerika fideli ufite ubunararibonye mu byerekeranye n'amadini watubwira urwo ruhare uruhare ubona amadini agira mu iterambere ry'igihugu Eh, murakoze amadini agira uruhare rutandukanye mu iterambere ry'igihugu kandi iyo uvuze igihugu uba ushaka kuvuga umuntu umuturage kuko icyo gihugu kigizwe n'abantu muri rusange cyane cyane twakibanda ku madini ya gikristo kuko niyo egisipiriyanse nini mfitemo Eh, iterambere rero amadini yigisha ni iterambere rishingiye ku nyigisho za yezu kristo ubwo rikaba ari ryo terambere rimurikira ibikorwa bi- bikorwa bi- mu gihugu ibikorwa bikorerwa abantu mu nzego zitandukanye iryo terambere rikaba ari iterambere risanganya umuntu muri rusange icyo twita holistic development cyangwa development integral kutagira agace na kamwe u- usiga ku iterambere rya muntu urufunguzo rw'iryo terambere rero rukaba rugaragara muri ruka igice cya kabiri umurongo wa mirongo itatu na kabiri aho bavuga ngo uko yezu yakoraga niko yungukaga ubwenge n'igihagararo anyuze imana n'abantu mu by'ukuri iterambere ni ukuva ku rwego runaka ugera ku rundi ugera ku yindi ntera irushaho kuba nziza aha turabona ngo uko yezu yakuraga yumva ya- yateraga imbere nawe niko yungukaga kunguka mu iterambere yungukaga ubwenge n'igihagararo agize imana n'abantu aho rero niho tubona ipfundo ry'iterambere amadini yigisha ateza imbere igihugu ku bijyanye n'ubwenge aha twavuga nko kubaka amashuri atandukanye yari amashuri abanza ayisumbuye univerisite amashuri y'imyuga kugira ngo umuntu yisanzure mu bwenge ashobore kugira ibiyo amenya arwanye ubujiji ikindi kugira ngo ubwo bujiji buve mu muntu noneho arusheho kugira ubunararibonye cyangwa ubushishozi bitabaye ibyo ngibyo ubwenge umuntu ageraho yabusenya Eh, urundi ruhare amadini agira duhereye nyine kuri rwa rufunguzo twavugaga kuzamura igihagararo cy'umuntu gute Eh, hari gushyiraho ibigo by'imikino imyidagaduro gufasha abantu uburyo bwo kuzamura umubiri wabo no gukomera ibyo nabyo ni iterambere amadini agenda akora eh, muri rusange hari gushyiraho amavuriro kugira ngo roho nziza iture mu mubiri muzima nabyo ni uruhare amadini agenda akora ashingiye nyine kuri rya terambere twavugaga noneho kunyura imana kunyura imana amadini afasha mu iterambere ry'umwuka cyangwa iterambere rya roho hari gutoza abantu gusenga hari gushyiraho insengero cyangwa za kiliziya abantu basengeraho gurupe de puriyeri kugira ngo umuntu arusheho kuba mwiza imiryango y'abihaye imana kugira ngo babere igihugu urumuri noneho kunyura imana na n'abantu rero hari n'indi miryango i- cyangwa za minisitiri by'isanamitima kugira ngo umuntu ashobore gusabana n'abandi no gusabana hagati yiwe na roho yiwe ibyo byose ni ni ibikorwa byiza amadini akora kugira ngo umuntu atere imbere Eh, urakoze cyane kuri ibi bisobanuro birambuye uduhaye nagira ngo noneho n'abandi turi kumwe iridefonse na jean leonard nabo bagire icyo babivugaho muri make huvuze iby'amadini akora kugira ngo afashe abantu kwiteza imbere ah, harimo gushyiraho insengero gushyiraho za kiliziya abantu basengeramo gushyiraho amavuriro amashuri ibigo by'imikino n'ibindi ubwo nagira ngo noneho duhere kuri iridefonse tubwire nawe uko ubona uruhare rw'amadini mu iterambere aho uherereye aho uri mu rwanda noneho yego murakoze ushobora kumwunganira cyangwa se ukagira n'ikibazo umubaza kuri ibyo yavuze byo koko uruhare mu iterambere ry'amadini amwe n'amwe rwose ruragaragara rwinshi ndetse mu ngero zitandukanye hari ababikora babikoreye abasengera muri ayo madini by'umwihariko hari n'ababikora bagahuza rwose bikagera no ku bandi wenda badasengera muri ayo madini ariko byibura icyo namwibariza kuko numvise ari impuguke cyane mu bintu by'amadini namubaza nk'ese koko niba ari idini runaka rishinzwe rikaba rifite umurongo runaka rihuriyeho niba ari gahunda y'ibikorwa igiye gushyiraho ese byagarukira kuri abo bayoboke baryo gusa cyangwa se bigomba no kurenga kuko hari aho bigera ukabona ko idini riri mu bintu bitakakwiye kuba ririmo rimwe na rimwe ukabona hari ibindi byakakwiye kuba ririmo ariko ritabirimo ese ibikorwa by'amadini bigomba kugarukira kuri bene iryo dini cyangwa se byanarenga bikajya no mu bandi batari muri iryo dini kuko tuzi amadini yironda atajya ahuza ibikorwa byayo n'abandi bantu batayasengeramo wamusobanurira murakoze cyane icyo navuga ni ni egisipiriyanse mfite ntoya ntabwo navuga ngo ndi inzobere cyane cyangwa ndi egisipati mu madini naba nirase cyane ariko ngira ngo ni ukugira ngo dusangire ibitekerezo amadini kwironda ni ikintu kigaragara kandi ni ikintu kuva kera namaganye iterambere ni iry'umuntu umuntu muri rusange kandi umuntu ntabwo abarirwa mu idini runaka niba ari ugufasha si ukuvuga ngo ugomba gufashwa no muri idini runaka umukene ntabwo agira idini umunyarwanda wese cyangwa yewe nta nubwo ari umunyarwanda gusa abantu bose muri rusange ntabwo idini rero ryagombye kugira umuntu rigarukiraho gufasha kugira inama cyangwa gukuza iryo terambere twavuze ndemeranywa nawe ko hari amadini amwe n'amwe ntabwo ari yose ariko arahari aragaragara turayazi bironda ari mu buryo bwo kubona akazi kugira ibikorwa byiza ukorerwa gufashwa bakagenda bironda rero ibyo ngibyo bihabanye cyane n'inyigisho za yezu kirisito bihabanye cyane n'inyigisho za kimuntu rwose ibyo bintu ni bibi ariko se tuvuge nko gutanga inama birumvikana inama bashobora kuziha abantu bose ariko nk'ibyerekeye gufasha nko gufasha mu byerekeranye no gutanga nk'ibintu cyangwa se ubundi bushobozi ibyo aho ntibyaba ari ukurengera cyane umuntu asabye ayo madini nayo ubwayo akunze kuvuga ko akennye ko inkunga abona rituruka ku bayoboke ntabwo byaba ari gusaba byinshi amadini nayo ubwayo yenda yaba atishoboye ubundi twavuga iterambere hari abazi ko iterambere ari ibifaranga ibizu byiza imodoka oya ibyo nabyo ni iterambere ko ni nk'agatonyanga mu nyanja hari amadini rero yumva ko amafaranga cyangwa izo mfashanyo zifatika agomba kuziha abantu babo ubundi idini ry'ukuri ntabwo rigomba kuvuga ngo bano ni abacu abasabacu ntawavuga ngo barakennye kuko n'abakirisi ba kera barafashaga kandi bagafasha abantu bose kandi ntabwo bari bakize kuturusha rero ubukene ni mu mutwe umuntu agomba kumva ko hari ikintu arusha undi uwo ari we wese kuko ntawubura uwo aruta bavuga ngo ngo n'inkono zisumbanya imbyiro biravuga yuko rero utagomba kuvuga ngo ndakennye ahubwo imana yaguhaye ubukire ibintu ufite ugomba kubisaranganya n'abandi utavuze ngo nawe mu idini ryanjye gusa cyangwa n'abanjye kuko abantu n'abimana kwanza ntabwo ari abiryo torero itorero wagira ngo abantu ni abaryo kandi abantu ni ab'imana rero tugomba gufashanya nk'uko turi abantu b'imana
twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika yumvikanira washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro ku ruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu ari ryo ry'umuturage nyirizina ubwo rero dukomeze ikiganiro hari uwari ushatse kubaza yego ni igihe wari ushatse kongera kuvuga koko icyari gitumye mubaza icyo kibazo hano tubona amadini araza agashinga rwose insengero akazishyira aho ngaho akenshi ndetse ikikwereka ko iterambere ritangira kuzamuka rwose baritanga ukajya kubona ukuntu abashinze amashuri nicyo kintu cya mbere bakunze kubanza ariko ugasanga iyo bashaka kureshya abakirisitu baraza bati abakirisitu basengera hano abana banyu bazigira ubuntu izi- izo ngero ziba zihari noneho ba bantu baturiye aho batekereza ko abahasengera bigira ubuntu bakaza nabo bakahasengera nyine bagamije izo nyungu kuko kwigira ubuntu urumva ibiciro by'amashuri akenshi biba bihenze urumva ko akenshi ni ugukurura abayoboke cyane kurenza yego ni iterambere baribagezaho ariko nawe urabyumva kuko niba umuturage akanguriwe gusengera ahantu gusa kugira ngo abone umwana we yarihirwa amashuri nibyo nari mbanje kumubaza koko numve niba mu byo afitemo ubumenyi koko niba hakwiye kubaho kwiharirwa kw'idini kwiharirwa kw'abanyedini mu bikorwa by'idini gusa birumvikana ko we yasubije yuko koko bidakwiye we atanakunda iryo ronda dini ariko mu by'ukuri amadini ibyo akora biragaragara akenshi mu nyungu zayo kuko iyo turebye n'igihugu gitera imbere iyo abakirisitu cyangwa abaturage bagituye nabo batera imbere mu bwenge ariko usanga akenshi nabo batera imbere by'ukuri pe kuko baratera imbere iterambere rikagaragara abana bakiga n'ayo mavuriro ndetse aranubakwa biragaragara ariko ntekereza ko uburyo babikoramo nabo umusaruro baba bateze ni uwo kubona abayoboke bakoresheje ubwo buryo ubwo ari bwo bwose nibwo buba bwitwa iterambere reka noneho duha umwanya na jean leonard nawe hagira icyo avuga ku byerekeranye n'uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu u- waba uhereye ku byo tumaze kuvuga cyangwa se n'ibyo ubona nawe ubwawe aho uri Ah, murakoze cyane mbere ya byose ndabanza nshimire bagenzi banjye ku bitekerezo batanze nk'uko insanganyamatsiko bivuga rero ni uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu njyewe nk'umwarimu nabanza mvuga ni koko eh, ni ihame kandi nibyo amadini afite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu ahangaha ndibanda ku bintu bibiri kugira ngo igihugu kigire iterambere icya mbere na mbere hagomba kuba hari abaturage ikindi hakaba na leta ikindi noneho hakabaho kwigisha ndetse eh, icyo nakwita nk'ubukangurambaga iyo turebye rero amadini muri iki gihe usanga amadini afite uruhare rukomeye cyane ku bukangurambaga kuko iyo urebye abaturage dufite muri iki gihe cyangwa aba- abakirisitu bariho icya mbere na mbere bumva amadini kurusha uko bashobora kumva leta bivuze ko amadini iyo afashe abaturage bayo akabakangurira ikintu runaka baracyitabira kandi vuba ikindi iyo urebye nko mu bikorwa bijyaniranye n'iterambere buriya nta nta twavuga iterambere abantu bakiri mu bujiji idini agira uruhare rukomeye cyane rero mu kujijura abantu urugero twafata nka kiliziya gatulika murabona ko uburezi bwa kiliziya gatulika rwose bwateye imbere igira uruhare runini mu bijyandanye no kubaka amashuri ndetse n'andi madini atandukanye nagerageje gukora wenda isesengura ku madini ntabwo njye nagiye gutsindira mu madini ariko nagerageje kujya nkora isesengura ku bikorwa ari abayisilamu ari abarokore ari abakatorike bose usanga hari ibikorwa runaka bafite kandi ibyo bikorwa biteza imbere igihugu navuga nti rero amadini ndetse ni ikintu cya mbere twavuga tuti buri wese agize uwo mutima ndetse n'abanyedini bo ubwabo bakagira icyo gitekerezo bagakomeza bakabishimangira ndetse bakanabishyigikira kuko iyo urebye amadini usanga ariyo afasha abantu benshi cyane kandi burya mu by'ukuri amadini arumvirwa kurusha ukuntu abanyapolitiki bashobora kumvirwa ni ukuvuga ngo iyo padiri cyangwa pasitoro abwiye abakirisitu be ikintu runaka bacyumva vuba kurusha uko umukuru w'umudugudu we ashobora kukibabwira bivuze ngo rero rwa ruhare rwize urumva ko idini rufite ndetse nka mirongo inani ku ijana twavuga uruhare idini rigomba kugira kuko ibikorwa byose bya leta bigamije guteza imbere igihugu leta iramutse ibinyujije mu idini byumvikana vuba ndetse na bwangu kurusha uko leta y'ibyikorera kuvuga ngo rero ntawatandukira ngo avuge ko eh, amadini adafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu ikindi kandi amadini yose ngira ngo iyo yigisha abwira abakirisitu ko roho nzima yawe igomba gutura mu mubiri muzima nk'uko mugenzi wanjye yabivuze buriya nta muntu wajya gusenga yaburaye ndetse n'uwagiye gusenga yaburaye aba afite icyifuzo ati imana ngira icyo mboneje bivuze ko rero iyo abanyedini bafashe uwo mwanya wo kwigisha no gukangurira abakirisitu babo gukora nta kabuza iterambere rigerwaho kandi noneho ibyo byose twabifatanya n'uko amadini agira uruhare mu bikorwa by'iterambere kubaka amashuri ibitaro ndetse n'imihanda hamwe na hamwe gufasha abatishoboye kuremera abaturage bari mu bukene urumva iyo umuturage bamuremeye hari ikintu yigezaho ejo n'ejo bundi ni ukuvuga ngo rero rwose ntawaca inyuma ngo avuge ko amadini adafite uruhare rukomeye ndetse rudasubirwaho mu iterambere ry'igihugu ndetse no kutubaka muri rusange Eh, urashaka kuvuga rero ko leta yagombye nko kurushaho gukorana n'amadini kugira ngo ibyo ishaka kumvikanisha bibashe kumvikana ku buryo bworoshye hari aho uvuze rero uti gusengera mu mubiri muzima bihuje n'akabazo hari umuntu watwandikiye atubaza ati ko amadini arushaho kwiyongera kandi namwe mwigeze kubikomozaho ariko ibyaha bikarushaho kuba byinshi ibi byaba biterwa n'iki Eh, murakoze cyane ibyo ngibyo ntabwo icyo mbivugaho amadini byo iyo urebye hanze aha arushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye ariko ku rundi ruhande bati ibyaha nabyo birarushaho kwiyongera ibyo byo ntabwo twabitindaho cyane kuko iyo urebye neza no no kwiyongera kw'amadini iyo ugiye ugasesengura neza usanga amadini yose amenshi ajyaho umuntu afite icyo agambiriye icyo areba imbere rimwe na rimwe hari ureba wenda akavuga ati iri dini nindi ijyamo ipantaro ntari mfite nzayibona kubera impamvu runaka kubera wenda ririya dini ifite ibikorwa runaka ifite ibikorwa byinshi bishobora gutuma umuntu atera imbere buriya ni uku kwaduka kw'amadini cyane iyo usesenguye neza usanga abantu bose bashaka imibereho myiza yo muri uyu mubiri dufite kurusha uko wenda ashobora kugira ubuzima bwa roho buzima ariko icya mbere cy'ibanze abagambiriye abenshi ubona bagambiriye ni ukugira umubiri muzima abeho neza yambare neza ndetse agaragare neza mu bandi abone naho wenda ashobora kuba yarafite ibyaha ashobora kuba akora aho yiherereye ariko noneho iyo urebye uku kwaduka kw'amadini menshi ariho muri iki gihe n'aha muri kigali hari n'ahandi hose mu gihugu aba ahari no ku isi hose amadini ni menshi ariko iyo urebye eh, Eugenie?
gukwirakwizwa kw'amadini Ye- usanga bijyaniranye Ye- iterambere Mhm.
iterambere kuko kandi nanone ntabwo twabigaya ndetse ngo tubizebe kuko ukumva natangiye mvuga ko abanyedini aribo ba mbe- bafata iya mbere mu gukangurira abaturage kwitabira ibikorwa bya leta na gahunda za leta amadini rero kwiyongera kwayo dushobora kubiha amahirwe tukavuga tuti wenda ibyaha bishobora kuziyongera ko ku rundi ruhande iterambere ry'igihugu rishobora kuzagerwa ariko nanone burya iyo abantu babayeho neza birakorohera kubabwira ngo iki ni kibi kandi si cyiza Mhm.
numva rero ko Eh.
aho ngaho hari isani iri hagati aho murakoze Eh, urakoze nawe iri defonse agomba kuba hari ikintu ashaka Eugenie, kongeraho yego nari nsabye ijambo yego aho umuvandimwe hari aho yari akomoje rwose agira ati akenshi amadini bayashinga hari icyo bagamije nubwo koko bagera ku iterambere ndetse rikanagaragara ariko ntibisobanuye ko rwose amenshi amenshi mu madini wari ubuze uti ko yabaye menshi n'ibyaha bikaba byinshi biterwa n'iki nibyo amadini menshi yashinzwe asa nk'aho ari nk'ay'ubucuruzi asa nk'aho ari nk'ay'ubucuruzi kuko nubwo yashinga n'iryo shuri iyo urebye uburyo iryo shuri riganwa cyangwa n'iryo vura uburyo riganwa usanga koko eh, ari ubucuruzi bukabije bunarenze urugero kuko njye nibaza ko abo banyamadini bashobora gushinga iryo dini bagashinga n'iryo vuriro byibura bagatekereza bati ko ivuriro turishinze hakaba hari imbabare hano nyinshi kuki tutabitekereza tukazishyira aha ngaha tukazivura hari abamugaye ba- babona ubwo bufasha bushobotse bukabageraho ariko abenshi abenshi n'uwo mukene uba usanga atatinyuka no kugera muri iryo shuri ryabo bashinze uba usanga uwo murwayi utishoboye atatinyuka kugera muri iryo vuriro ryabo mbese ugasanga ni ubucuruzi bwo mu rwego rwo hejuru buhanitse ahubwo ijambo ry'imana cyangwa iyo bibiri ikaba yarabahesheje nka tike yo gukora ubucuruzi mu buryo buhanitse cyane ku buryo njye mvuga nti usanga ndetse n'abantu mu mihanda iyo muhuye bavuga bati nka hano mu rwanda ntanze urugero bavuga bati nka rwanda reveni ijya isoresha amadini mu buryo buhanitse kuko usanga abapasiteri aribo batunze imodoka nziza aribo batunze amazu meza ukibaza rwose umujura wa mbere nk'uko tubyumva njye mbyumva ni umuntu wakwiba nk'ubugingo kuko uramutse umpaye ibyo ngibyo ariko ntunyigishe ibintu bimfitiye akamaro bizangeza ku ijuru njye numva kabisa ari wowe nashyira ku mwanya wa mbere w'umujura kurenza uriya wibye ibintu bifatika kabone niyo waba hari ibindi bintu byiza wakoze kuko imbabare tubona muri kigali nyinshi mayibobo zirarwara ugasanga yakomeretse byibura itekereje ko hari ivuriro ry'abantu b'abagira neza b'abanyamadini ikavuga iti ko nkomeretse reka ngere ku ivuriro ry'abagira neza hariya baranyakira ntiyabitinyuka kuko uzi ko hagera abantu bifashije gusa nubwo bavuga ko kuko baba barabyubatse bikagaragarira amaso ariko n'ubundi biguma ari ibya ba bantu basa nk'abifashije ku buryo ba bantu bari hasi rwose ni gake cyane byakugeraho mu gihe udashatse kugaragaza ko uri ku ruhande rwabo twibutse nanone abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hamirikari fidele wagira icyo wongeraho kuri ibyo bamaze kuvuga ku byerekeranye n'amadini yiyongera ariko ibyaha bikagenda birushaho kuba byinshi murakoze kuvuga ko ibyaha bizacika zaba ari ibirozi ukwiyongera kw'amadini ukwiyongera kw'abantu ukwiyongera kw'ibyaha ni ikintu bisanzwe gusa amadini cyagomba gukora ni ukumva bya byaha uburyo bagomba kubijera ubundi bavuga ko itorero cyangwa kiliziya ni ibitaro binini abagande babyita irwariro urimo wese ararwaye ibyo ni inyigisho kuva na kera rwose bizwi ko umuntu agomba kwihana kugeza apfuye ikibazo rero si uko ibyaha biba byinshi ahubwo ikibazo ni uko usanga abantu ibyaha babishyira ku bandi twavuga rya vangura rishingiye ku madini harimo ivangura rishingiye ku byaha cyangwa bishingiye ku butagatifu kavuga ngo twe turi abarokore bariya n'abapagani noneho ugasanga harimo ikintu cyo kwishushanya rero buri wese namenya ko ari umunyabyaha ngewe ni umunyabyaha umusenyeri ni umunyabyaha pasitori ni umunyabyaha ariko tugenda twihana buri gihe ndeba ibyanjye ntareba iby'abandi ibyo ni cyo kizatuma dushobora kugera ku iterambere kuko uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu cyangwa iterambere rya muntu akenshi rero usanga amadini arasa hasi cyangwa akarasa hirya ntarase ku ntego bakavuga ibyo yo kubaka amashuri kubaka amavuriro muze tubafashe ibyo byita n'ubuhenda abana ubundi idini ry'ukuri iryubaka imitima y'abantu iryubaka urukundo kandi bakabikora igihe n'imburagihe atase akontereta ntabwo ari ukuvuga ngo nzakora minisitiri y'isanamitima kuko nabonye inkunga ivuye muri amerika mu bwongereza oya ni mu buzima busanzwe tugomba gukora uwo murimo wo guteza imbere abantu kugira ngo twagomba no kumenya umuntu ni iki akenshi hari ubwo tutamenya definisiyo umuntu rome etena nima rezonabure igisobanuro cya risitote kuva kera kizwi umuntu ni inyamaswa itekereza rero iterambere ry'ukuri ni ukuvana umuntu mu bunyamaswa umuganisha mu gutekereza neza mbega mu kinyarwanda ni ukuba uramuvana ibuzimu umujyana ibuntu kuva ibuzimu ry'ibuntu ayo madini rero nicyo kintu yagombye gukora kugira ngo aho kubaka izo nsengero mbere na mbere bubaka imitima y'abantu bubaka urukundo bafatanye imbaraga zabo batavuga ngo ni inkunga iturutse hehe usanga ariyo mpamvu baza bakabirwaniramo ugasanga ugiye nko mu madini arenga icumi cumi n'atanu makumyabiri ijana bakinjiramo ugasanga ibyo bakora byose ni bimwe ukayoberwa n'aho bitandukaniye ugasanga batandukanya ko yambara gutya uyu nguyu ashyiraho imisatsi yambara ipantaro ugasanga ni ibintu by'amadetaye mu by'ukuri ari za nyungu barimo gushakisha ariko igikuru urukundo none ukamenya ko mfite icyaha nkakihana n'undi akamenya ko agifite akakihana kugira ngo usange buri muntu wese turitana ba mwana n'igihe ntunganya uriya niwe utunganya rero ibyo ngibyo kwa kwihana buri gihe kwa kubona ko turi abanyamakosa tugomba gutera indi ntambwe tuzibuzemo tujya ubuntu iryo terambere ntabwo ari bya bifaranga navugaga cyangwa cyangwa ibyo bizu abakurambere bacu babayeho batabifite ariko babayeho neza si kubera ngo dusubire inyuma mu iterambere ariko noneho tumenya ko igikuru ari umutima yewe yari yavuze ngo urusengero ni abantu turi ingingo za kirisitu iyo tugera byo kwangana gusuzugura ibyo kwitana abanyabyaha tuba turimo gusenya ya kiliziya cyangwa rya torero wa mubiri wa kirisi tuba turimo kuwushwanya gusa ndabona turimo gusa ntabasoza ariko ndumva hari ushobora kuba gifite ikibazo ubwo mwagerageza kubaza muri make ikibazo cya nyuma hanyuma tugasoza ninde wari ufite ikibazo ni leonard ngewe ikibazo leonard niwe ubanza ubaza ibigaragara wenda twaganiye ku ni uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu ikintu navuga rero amadini mu by'ukuri afite uruhare rukomeye ndetse rushobora kugira aho rugeza igihugu aramutse ashyize hamwe ndetse agakorana bigasubirwaho na leta ndetse na leta ubwazo zigaha ubwisanzure amadini akisanzura mu gutanga ibitekerezo kuko burya amadini niyo afite abantu benshi cyane bayitabira buri cyumweru buri kuwa gatandatu ndetse no kuwa gatanu bivuze ko rero ayo madini aramutse ashyize hamwe agafatanya na leta nta kabuza iterambere ry'igihugu ryagerwaho wenda byo kuvuga ngo aba nibo bakiranutse ibyo byo ntabwo nabyibanzeho cyane ntabwo ngiye mu ibyo ngibyo ahubwo ndashaka kugira ngo turebe icyateza imbere igihugu ni ubukangurambaga ni ukwereka abantu igikwiriye icyatuma batera imbere amadirishya navuga nti yagakwiye gushyira hamwe akubaka igihugu akangurira abakirisitu abayoboke bayo gukora icyabateza imbere guteza imbere umubiri wabo ndetse na ya roho yabo ikarushaho kuba nzima ni icyo gitekerezo rero numva natanga eh, kandi nabashimira Ni igi- murakoze cyane ni igitekerezo cyiza urakoze nawe iridefonse nawe hari icyo washaka kuvuga mu kwanzura yego rwose nk'uko umuvandimwe wabanjirije leonari yabivuze hari aho yagize ati ntiyishimira na mba ibyo basa nk'abubaka ariko mu by'ukuri ari nk'ubuhenda abana koko nubwo wenda atari ikiganiro cy'amateka turebye nk'amateka y'akahise amenshi yagiye aza mu nyungu zayo nyamara kurenza inyungu z'abaturage kuko nubwo ibyo babyubakaga sinzi nawe rwose ugiye kubaka nka botike kugira ngo bayigane ugomba kubaka mu by'ukuri aho uzakorera abakiriya bakaza bamenya aho bagusanga njye simpa agaciro ibyo ahubwo naha agaciro abigisha inyigisho nziza ndetse rwose koko roho nzima n'iri mu mubiri muzima ibyo bindi byaza bisanga ubwo butumwa bwiza batanze niyo mpamvu n'ibyo bikorwa byiza bita ko baba barakoze koko iyo urebye ugasanga barabikoze babitwikiriye ikinyoma genda bireba bikanambabaza cyane pe ntabwo turi mu iterambere ri- wenda mu bindi ni iterambere ry'amadini ku gihugu ariko nubwo ari uko bimeze ibyitwa iterambere rigaragarira amaso byo riragaragara kuko nabo ubwabo bajya kuza nawe ubyibuke ntabwo twayavukanye amadini yose dufite yagombaga kugira icyo akora kugira ngo abantu bayajye inyuma muri ibyo rero bakoze no kugira icyo ba- bafasha ari byo uriya muvandimwe yashushe yasa nk'uwita uduhenda abana nabyo byarimo ariko mu by'ukuri iki- ibyo nshyize imbere ni ibintu byakitwa ubutumwa bwiza butaroga ubutumwa bwiza bufite intego nzima maze iryo terambere naryo rikaza risozera hari uwajyaga uvuga ngo nta mishinga mu bishirira koko ntabwo numva ukuntu nakishimira iterambere ryanyaze abantu ubugingo ngo ni uko bubatse ikintu iki n'iki icyakora koko barabyubatse biragaragara reka noneho na tuyisenge hamikari fideli nawe agira icyo avuga mu kwanzura Eh, ntabwo ibintu biri mu- mu kwanzura navuze ko icya mbere ari ukubaka urukundo kubera yuko bitabaye ibyo ibyo twubaka twabisenya twabonye byubakwa tubona bisenywa ntabwo dushaka ko bizongera gusenywa turashaka yuko twubaka ibintu birama ikindi nacyo nasorezaho abantu bakunze kuvuga ibintu bisetsa ngo kiliziya cyangwa amatorero ntakorane na leta kandi bariya bo muri leta nabo ni byiza ko bakorana mu by'ukuri ariko eh, ntabwo bagomye gushyiraho urubibi hagati y'amadini na leta kuko uvuga amadini hari abantu bumva abasenyeri bumva abapasitori abapadiri oya amadini ni abakirisitu bose Eh, ndetse n'abategetsi bo muri leta hafi ya bose barabatijwe eh, bafite aho basengera rero kiliziya na leta wenda babivuga mu buryo buri akademike ariko mu buryo busanzwe amadini nabo bo muri leta tubumvemo kuko barabatijwe nabo bavu- bafite urwo ruhare noneho turashaka kugira ngo ubukirisitu bu- bujye mu buzima busanzwe ntuvuge ngo ndaba umukirisitu mu rusengero cyangwa mu kiliziya ninjya muri leta muri bindi ibyo rero ni- nibyo bizanatuma ujya muri leta ukaba umukirisitu mu byo ukora byose eh, mu mishinga urimo Eh, icyo kintu rero numva aricyo kigomba kuba nk'irango cyangwa ipfundo oh, ry'iterambere eh, kubona abantu bose ba- bahagurukira rimwe bava ibuzimu bajya ubuntu barayobowe n'ijambo ry'imana none ibyo bakora bigashobora kurama eh, iterambere rikagenda rigana ku mwuzuro waryo ari wo yezu kirisito ye nanjye nasoza wenda ikiganiro cyacu cyagarutsemo ubukirisitu cyane nyamara n'abayisilamu hari ibyo bakoze ababatisita hari ibyo bakoze nkaba nasoza rero ngira nti abanyamadini nibyo koko hari byinshi bakoze ariko n'abiyita abanyamadini ari amasegaryana nabo bisubireho bayoboke umurongo muzima nabashimira Eh, ndabashimiye cyane mwese rero eh, jean leonard dukuze umuremyi ntihabose iridefonse tuyisenge hamikari fideli mwese mwakoze cyane ku ruhare mugize muri iki kiganiro ku byerekeranye n'uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu ari ryo ry'abaturage murakoze cyane murakoze murakoze namwe mwakoze namwe inshuti ko mwateze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika mwateguriwe uyu munsi nanjye eugenia mukankusi
You've been listening to the Voice of America's call in program in Kirundi.